sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu kun sagantaalee qophii filannoo faarfannaati sagantaa qophii filannoo faarfannaa har'aa jalatti dhaamsa isin biraa nu ga'e deebisnee kan isin qaqqabsiisu ani girmaa'ee baayisaati keessumaan kan biraan ergaa keessan dubbisaa nafaana jirtu garramichi baayisaati haasumaan turtii gaarii isiniin jenna nu faana tura.
Caalii Nugusee Najjoorraa maatii isaa firoota isaa hundaaf barsiisaa misgabuu yaadataa Laaloo Qileerraa qopheessitootaaf amantoota waldaa rukkoof maatii isaa hundaaf barsiisota mana barumsaa kallachaa jaawwiif.
Abshiruu Giddiisaa Waamaa Agaloorraa Abbaasaa Obbo Giddiisaa Qanaa Faadhasaa Aadde Shaggee Tullubbaaf Barsiisaa Addaamuu Giddiisaaf Dajanee Giddiisaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. zari'uun wandimmuu aanaa anfalloorraa elfinesh wayyeessaaf elsaabeet dhibbaa faantaa bayyanaaf qopheessitootaafis faaruu tokko naaf filaa jedheera.
garramuu yaadasaa noolee kaabbaarraa asfa'uu yaadasaa fiqaaduu yaadasaa gannat taaddasee mitikkee abdataa gammachuu kumarraa wallagga lixaa aanaa sayyoo noolee abbaa isaa obbo kumarraa tarrafaaf.
Dheerinyerichaa dhangaalu sammuun koosuu bachuun hin danda'u. Waaqarratti barallee jiraanna yeroon dheeraa sun bara bara. Aduun baatee lammaataa sillixxu rakkinni biyya lafaan hafaa. Yeroonis waanuma bara durdurii darbe sammuu koos kan dhiphisu hin jiru. Namootni baay'ee hin gammadu bilbila baraa dhaggeeffatu. Barri warqeen sun baruma bara yeroon dheeraa sun bara bara. Kennaan waaqa jireenyaan baannee barbaannaan hin argattu. Gammachuuf nagaadha yeroon dheeraa sun bara bara. Aduun baatee lammaataa sillixxu. Rakkinni biyya lafaan hafaa. Yeroonis waanuma bara durdurii darbe sammuu koos kan dhiphisu hin jiru. Namootni baay'ee hin gammadu bilbila baraa dhaggeeffatu. Barri warqeen sun baruma baraa. Yeroon dheeraa sun bara bara.
Gammachuu waajjiraa qilleemu wallaggaa irraa maatii isaaf firoota isaa hundumaaf faarfannaa tokko naafilaa jedheera. Dammaa Tolasaa Iluu Abbaa Booraarraa amantoota waldaa quuraaf luba namoomsaa imaanaaf mootii imaanaaf firoota isaa hundumaaf waaqtolee fedhasaafis faarfannaa tokko naafilaa jedheera.
Abbabee Girmaa. aanaa isaa siggaa ganda walqixxummaarraa abbaasaa obbo girmaa nagarraa haadhasaa aadde kumee dilaalaa dhaggeeffatootaaf naafilaa jedheera ajajaa shantamaa daggafuu shumataa aksuumirraa ammantoota waldaa makaana yesusii boojjii yesusiif haadha isaa tuujjubee gabbisaaf yohaannis taakkaleef asfaa'u tolaaf naaf filaa jedheera.
Habtaamuu takkaa iluu abbaa booraarraa abbaasaa obbo takkaa buleessaatiif luba gaashuu namoomsaatiif kashulee aagaatiif obbo kabbadee dhaabaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Eliyaas Cawwaaqaa aanaa Jimmaa Horroo irraa Ganjoo Cawwaaqaatiif Kumashii Cawwaaqaatiif Geediyoon Cawwaaqaatiif maatii isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Galatoomii faarfannaan ittaanu kan keessan ittiin eebbifamaa isaaniiti.
isaa kaabaa gidaamirraa firoota isaaf maatii isaaf dhaggeeffatootaaf naafilaa jedheera waakshumaa tashoomee aanaa saasiggaa haadha warraasaa alamnash immiruuf abbaasaa obbo tashoomee biraanuuf waldaa guutuu wangeelaa qeelaa qorsaaf waqeeteef muusaaf naafilaa jedheera.
barataa shallamaa mitikuu bonayyaa bosheerraa mitikuu beekumaaf lalisee shuumaaf amantoota waldaa carii hoomiitiif abbaasaa obbo mitikuu tolasaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera barsiisaa lammeessaa likkii iluu abbaa booraa gooree irraa haadhasaa aadde biraanee bal'ateef obbo guutamaa likkiif. Tolasaa likkiif buusee likkiif geexee likkiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Cannaqaa Waaqjiraa Wallagga Lixaa Aanaa Sayyoonoolee Abboomaa Waaqjiraaf Kennasaa Waaqjiraaf Daani'eel Abtaamuuf obbo Arabuu Irranaaf faarfannaa tokko naaf laa jedheera. Dirribaa Kabbabaa Guutoo Giddaa Waaggaarii Addanaa Jaalalleesaa Baacuu Waaggaarii Hiikaa Kabbadaa Kidaanuu Tafarraaf faarfannaa tokko naaf laa jedheera. Galatoomaa faarfannaa ittaanu kan keessanii ittiin eebbifama.
Barri keenya maaliif ta'ee bara baata? Barri keenya maaliif ta'ee bara baata? Dhalli namaa utuma deemuu harca'a. Dheekkamsa kee yoo nurraa kaafte maal ta'a? Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji kee nuuna millatu yaa gooftaa yesuus waaqarraa. Barri keenya maaliif ta'ee bara baata? Barri keenya maaliif ta'ee bara baata? Dhalli namaa utuma deemu argaa eegamta kee yoo nurraa kaafte maal ta'a? Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji kee nuuna millatu yaa gooftaa yesuus waaqarra. Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Namni karaa kee dhagatee daandii mataa sarara gaataa. Dubbiin kee yoo hin raawwatame maaltulubaa jira laata? Harrayyuu baay'ee sodaannee horimoo maaltu ta'inna? Otoo mataa sitti jirru yooti mul'aate maal jenna? Barri keenya maaliif ta'ee bara baata? Barri keenya maaliif ta'ee bara baata? Dhalli namaa utuma deemu argaa eegamta kee yoo nurraa kaafte maal ta'a? Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji kee nuuna millatu yaa gooftaa yesuus waaqarra. Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji kee nuuna millatu yaa gooftaa yesuus waaqarra. Allaata yaa gooftaa yesuus eegamti kee maabaayate akka dubbiin kee hungallee maaltu bannaa keenya nyaate hubannaanuu kanni maaloo dubbii kee keessa deebina garamnee keessa baanee goota bu'aa maalii qabna. Barri keenya maaliif ta'ee bara baata? Barri keenya maaliif ta'ee bara baata? Dhalli namaa utuma deemu argaa eegamta kee yoo nurraa kaafte maal ta'a? Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji keenuu na millatu ka kooktaa'ee yesuus waaqarra. Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. ta'ee barabaasa barri keenya maaliif ta'ee barabaasa dhalli namaa utuma deemu argaa beekamsa kee yoonurraa qabde maal ta'a harka keenya bal'ifannee karaara si jechaa jirra. Iti kennuun abillaatu dhagoobtaa'ee suusuwaa qabra. Harka keenya bal'ifannee karaara si jechaa jirra. Iti kennuun abillaatu dhagoobtaa'ee suusuwaa qabra. Dhimimmaan keenya lolaafnee biyya keenyaaf itti boonya. Teessoo irratti isa aarse nurraa kaase lubbuu keenya. Akka namaa miti atoo gooftaa dubbii keessa loltu. Miinutti hararamni maaloo ayyaanni nuu habaayatu. Dhimimmaan keenya lolaafnee biyya keenyaaf itti boonya. Teessoo irratti isa aarse nurraa kaase lubbuu keenya. Akka namaa miti matoo. Akka namaa miti matoo gooftaa dubbii keessa loltuu.
Dajanee Fiqaaduu Eluu Abbaaboor mana barumsaa Arameerraa haadha isaa haadde Nigisti Gugsaaf Misgaanuu Fiqaaduuf Ababaayee Fiqaaduuf Tamasgeen Fiqaaduuf faarfannaa tokko naaf laa jedheera. Yaada isaa Warqinaa Aanaa Sayyonooleerraa amantoota waldaa Qoobillaa hundumaatiif amantoota hundumaaf haadha warraasaa dammituu dhufeeraaf girmaa'ee caalchisaatiif faarfannaa tokko naaf laa jedheera.
Abshiruu Giddisaa Waamaa Agaloo Abbaasaa Obbo Gaaddisaa Qana'aaf Haadhasaa Shaggee Tulluuf Girmaa Baacaaf Addaamuu Giddisaaf Faarfannaa tokko naaf laa jedheera. Ajajaa kudhanii Addisuu Immiruu Baadimmee Shiraaroorraa Haadhasaa Dastaa Nagaroof Maatiisaaf Firootasaa hundaaf Faarfannaa tokko naaf laa jedheera.
Yoonaas Ittaanaa Sayyonooleerraa firoota isaa hundumaaf xaayituu dirbabaaf ittafaa warjiif dingataa ittafaaf rattaa taarikuuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Taakkalaa shifarraa aanaa daannoo irraa haadha warraasaa aadde biraanee guuttataaf maatii isaa hundumaaf addunyaa xuriitiif haadha isaa aadde maartaa ayyaaneef. Waldaa makaana yesus ajilaa bachootiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomii faarfannaa ittaanuun eebbifamii ittiin jenne.
Baay'ee sooraachisaa bareedu maakuli
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenne yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Sangungumoo macheetii jijjiiroo. kana ulfeesse. Keedaa galitti anaaf amatu kaniina seenummaa goota maadaa gara biniina. Yesuus komoona yaadaa beekata dangalchaa. Oobaa fudheen ijaajaa booda horiichaa. Yesuus komoona yaadaa beekata dangalchaa. Oobaa fudheen ijaajaa booda horiichaa. Moodinni koonoodhaan irratti kaasee leenca baasaa bitii mukootti bubbiise. Tokkooduu ani naaf qopheesse dhangalaase. Ani immoo afaan qofaa arfannaadhaan eebbise. Teedaa galitti anaaf amatu kaniina. Seenummaa goota maadaa gara biniina. Yesuus komboona yaadaa ta'e galataan galcha. Oobaa fudheen ijaajaa fuula horiichaa. Yesuus komboona yaadaa ta'e galataan galcha. Oobaa fudheen ijaajaa fuula horiichaa. Tuma wanti waaqayyoonni bujjiraare waraana cunqursaan galaanaan gadaare dhiigicha malee na geessiseem galaanicha sabuu ulfina isaatiif gaaratu dhiigicha. Eedaa galitti anaaf amatu kaniina seenummaa goota maadaa gara biniina Yesuus komboona yaadaa ta'e galataan gaacha oobaa fudheen ijaajaa booda horiicha Yesuus komboona yaadaa ta'e galataan gaacha oobaa fudheen ijaajaa.